muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kamirindi usibye kuri radiyo mushobora kudusanga no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu no ku maradiyo turahavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri
hariho nyanja bari kubarimba henshi nuko tugira dutangure kuja turorora amafi no korora ibikoko bishobora gutanga amase kuko amase atuma amazi amera neza akaronka ivyifi zirya uyu ni umupfasoni ajejwe uburobyi mu burundi nzeyimana leoni ni amakuru yo mu burundi rero mu burundi abanyagihugu baba ku nkengero z'ikiyaga cya tanganyika no mu bisagara ntibagifungura amafi uko babyifuza umwimbu w'amafi waragabanutse ibiciro biraduga eloge wirika neza yaduteguriye inkuru
twebwe kera tugisohora ikawa twararonka bijya bifi binini binini tugahura ku majana atatu ku majana atanu turagitwaye cy'umutumba none ubu tusigaye dusuma ibisato byacu aha ni ku isoko rya koteburi muri zone ngagara mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura turi mu gice kidandarizwamo indagara n'ifi zitandukanye abaguzi si benshi nk'uko byari mu myaka iheze aho wasanga mbere abantu bariko barasunikana ku mirongo none ubu iyo ngorane iva kuki navuganye n'umutama w'imyaka mirongo itandatu atunzwe n'ubudandazwa bw'utuntu duto duto ubu ntacubahwa kugura ifi kubera zizimvye twebwe bato bato iyo fungo y'ibihumbi mirongo itatu mirongo ibiri na bitanu ntitubishoboye twebwe rero bato bato ntacyo tukironka kuri izo fi mugabo nabo nyine bene kuzicuruza sibo igitoro cyarazimbye abarobyi babiroba ku mutahe muremure n'abadetaya nabo nyene ni ukubera babigura bizimbye nacyo gituma baterekera iyo fungo muto muto ntashoboye kubera ibyo mirongo itatu ntabironka mirongo itatu ndabironse ndi muto muto ndabironderamwo twinshi ifi n'umwaka urahera izo fi ni nini ntazikozeze mu kanwa kuko nta buryo mfise nca nirira utudagara duto duto kuko sinzoronka amajana atanu cyangwa igihumbi ngongeye kugura rwa rufi runini kandi mfise umuryango muremure ntizobakwira zewe mfise abana icenda oya si benshi n'ubu imana inyunge y'abandi nzobakira
ku nkengera za tanganyika ahashikira amato y'abarovyi uhashitse akanyamuneza sikirenga nirema edward ni umwe mu barovyi uwo mugabo avuka mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi yahevye akazi k'uburimyi haraheze imyaka cumi yijukira kuroba kuko yabibonamo kazoza tufunguye uno musi uno musi niwo wa mbere twagiye mu mazi twarose dukeya ubu ejo turashobora kugenda tukabura hirya ejo tugasubirayo tukabura ukazana nk'imboga zibiri canke zitatu kandi warayeyo ubu ibipe ni vyinshi cane duhura n'abakongomani abarundi twese tugahurira mu mazi kenshi na kenshi turagwana ariko ubwa mbere mu myaka mu iyo myaka iheze muno munsi ko twari twarose twavuga ati nejo kandi tuzogera duce tuzana twarashobora kuzana nk'aya mata abiri yose
igabanuka ry'umwimbu w'amafi riremezwa n'umuyobozi mukuru ajejwe uburovyi leoni nzeyimana aratanga ibituma igiciro c'amafi kiba kinini iyo umwimbu ari muto ni ukuvuga ko ibiciro vy'amafi bihindagurika bijanye n'umwimbu uko bungana hanyuma ikindi naco ni uko abantu bagenda bagwirirana ku mwaka ku mwaka bakaba benshi bagaheza bakavogera ikiyaga ugasanga hariho abubaka hariho abandi basamburaho amafi avyarira hariho inkukura hariho amahinguriro uko iterambere rigenda niko abantu bagwira kandi niko bavogera rero ico kiyaga bigaca bituma rero umwimbu ugabanuka umwimbu watanganyika ntiwubwo ishobora gukwira ngo ugaburire abarundi bose kubera igwirirana ryabo umupfasoni nzeyimana yatubwiye ibiriko birakorwa kugira ngo umwimbu w'ifi wongerekane ni ukutera amafi mu nyanja mu misozi ahari amazi no gushobora kororera mu biyaga dukoresheje ubuhinga bwa none bita makaje bateramwo amafi mu biyaga kugira ngo umwimbu ushobore kuzokwira abarundi bongere baronke n'iyo bashora hanze worora uravye umwimbu uzoronka uko ungana bijanye n'abazowufungura uko bangana nivyo mbere vyoroshe duca duharura mu ntara mu ntara abantu bahari naboshobora gufungura ayo mafi hama tukayashira ku rutonde mu mugambi tukamenya uwo tuzoza turimbura ku mwaka ico ushobora kumarira abarundi no gushora hanze umugambi waratanguye rero hariho inyanja bariko barimba henshi mu ntara nuko tugira dutangure kuja turorora amafi no korora ibikoko bishobora gutanga amase kuko amase atuma amazi amera neza akaronka ivyifi zirya haca havamo udukoko n'utundi turibwa amafi aba akeneye ivyo twamaze kubitangura nubwo leta yafashe ingingo ibuza abadandaza gushora hanze y'igihugu umwimbu w'ifi n'indagara uburundi buracakenera amafi ava mu bindi bihugu nko mu kiyaga ca victoria iyo umwimbu wabonetse neza haboneka amatoni ibihumbi mirongo ibiri na bitatu mu kiyaga ca tanganyika umwaka uheze umwimbu wabaye amatoni ibihumbi cumi n'indwi ubu mu burundi amafi arazimvye kurusha n'inyama z'inka eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika si ku nkengero za tanganyika gusa bafite ikibazo cy'amafi no mu kirundo niko bimeze nyamara ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa byafasha kurwanya inzara muri iyi ntara nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu kirundo mbarushimana claude nyuma y'aho hatangirijwe ubuyobo- uburobyi bwa mbere bw'amafi yorowe iki gikorwa cy'uburobyi bwa mbere bw'amafi y'inyororano amafi nyororano bwatunganijwe muri iki cyumweru mu mwonga wa kavogero hafi y'igisagara cya kirundo n'ikigo cyigisha imyuga cya kirundo jean bosco ndarurinze aratubwira iyi nkuru
ubworozi bw'amafi buriko bugeragezwa n'ikigo cigisha imyuga co mu kirundo centre d'enseignement des métiers mu rurimi rw'igifaransa kibifashijwemwo n'igisata co gufashanya c'ububirigi coopération technique belge ikigo cigisha imyuga mu kirundo cagize uwo mugambi mu ntumbero yo kwiteza imbere albert hatungimana ni umuyobozi w'ikigo cigisha imyuga mu kirundo twiyumvire ko ari umugambi tworonkamwo ukwiteza imbere kw'ikigo autofinancement de centre hanyuma rero mu nyuma tumaze kubona ko ari ubuhinga mu kirundo bwigeze gukoreshwa hanyuma bu- abanyagihugu birabananira ku- kuwitunganya ko n'ubu ivyo bakaba hariho amashirahamwe menshi mu ntara ya kirundo afise ama etampisikore bita ibidiba byo kororeramwo amafi eh, byabagoye gukora twabonye rero ko uwo mugambi twoca turondera abanyeshuri cumi na batanu eh, turokita tukabubigisha umuyobozi w'igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo arashima ubwo bushakashatsi claude mbarushimana arongoye ico gisata avuga ko ata mpamvu yosigura ingene inzara ibandanya yugariza abanyagihugu asigura ko ibikorwa vyo kwituza bitabuze akarorero kahafatanga ni ukorora amafi bahejeje kubonera yuko abahejeje kuroba ngaho bagomba bace bagenda bashore umwimbu ku isoko kandi amahera bashobora kuronka ntaza ko ari make bashobora kuwukoresha rero mu kwiyungunganya mu kugura ibindi bintu mu kusahiriza ibintu badasanzwe bafise mu mihana bishobora kubafasha ku- kwitunga Eh, ikibazo rero c'inzara si intambara ikomeye cane gose turavye ivyo bamaze imisi batsinda nibaza rero yuko eh, bakwiye guca bafatira ngaha nyene bakagwanya ubukene eh, bwabo bukene bufatiye ku kubura imfungurwa canke ubukene bufatiye kubura amafaranga kuko muheje kuvyibonera ibikorwa biriho kandi vyinshi imyuga ni myinshi bishobora gutuma abantu babaho eh, bakabungabunga imiryango kiretse ko ubworozi bw'amafi bushobora gufasha mu kugwanya ubukene ifi ubwayo ifise ingaburo idasanzwe cishayo jean marie vianney yigisha mu gisata c'amahoteli n'ingenzi mu kigo cigisha imyuga co mu kirundo ariko hariho abantu usanga umubiri wabo bivanye n'indwara bafise udakunda inyama ugasanga umubiri wabo ukunda amafi aho rero ni vyiza cane yuko aca yorohereza umubiri akawugaburira ivyo ukeneye hariho n'igihe kumbure usanga mu gufungurira abantu bisaba yuko uyu munsi nimba babahaye e, inyama zivuye mu bitungwa ejo bisabwa yuko ubaha amafi kugira ngo bahindurire kuko amafi atanga ndemamubiri zoroshe zoroshe zorohereza umubiri umubiri wakira neza zoroshe kudijera ndetse abanyeshuri biga mu gisata c'ingenzi n'amahoteli nibo bakurikiranye ubwo bworozi bw'amafi bafashijwe n'abarangije mu gisata c'ubuvuzi bw'ibitungwa ariko batagira akazi ubwo rwaruka ruvuga ko rwahungukiye vyinshi kandi ko rwiteze akarusho bari batubwiye ko bazobanza bazotugira icyo bita insertion ni uku- kutujana ahandi mu bandi bapeshera tugakorana n'abandi hama mutahe ukaba umwe hama ari ikibonetse ari inyungu ibonetse tukaza turagabura batubwiye ko dutegerezwa natwe kuronka amakaje y'iwacu tugashobora natwe kuyakoresha bakaduha na finansima ukoye nabo baba barabigenjeje kugira dushobore natwe kwimbura nyene nk'ibi iye mubonye ubu nyene umuyobozi w'ikigo cigisha imyuga mu kirundo avuga ko aba banyeshuri bazofatwa mu mugongo intumbero kukaba ari ukubafasha gushira mu ngiro ivyo bize yamara abakunzi b'amafi bavuga ko ikigo cigisha imyuga kibazimba mu kubaguza ayo mafi umuyobozi w'ico kigo ati birumvikana kuko abanyakirundo bamenyereye kurya amafi yo mu biyaga ayo mafi nayo akaba aboneka atamutahe ushizwemwo ati ukorora amafi vyofasha kongereza umwimbu w'ibiyaga ubangamirwa n'uburovyi butemewe n'amategeko mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda si ibibazo by'amafi gusa hamwe na hamwe bafite mu burundi hari n'ibibazo by'inkwi by'umwihariko mu ntara ya muramvya niho rero intara y'amakamba mu mbabarire niho rero fidelite ishatse yagiye kureba icyo kibazo yagiye kureba uko icyo kibazo kimeze araduye inkuru ubukene bw'inkwi buragishinga bamwe mu banyagihugu mu ntara y'amakamba uronse udufungurwa agira ingorane zo kudukinjika rwa serafina ni umunyakuru afite imyaka yaba mirongo itandatu aho aba mu ntara y'amakamba komine makamba ku mutumba wa musanga barafise ingorane zo kuronka inkwi zibatuma bava mu ikomine ya makamba bakaja mu ikomine ya vugizo kuzironderayo ingorane twari turazifise cyane kuko kugira ngo dushobore guca hano twaduga ivugizo abantu badafise ingene bashobora gushikayo usanga ari ingorane cyane tubura inkwi rwose niho mwotubwira urugendo ruri kuva iwanyu gushika aho mujya gusenyera rungana gute twebwe kugira ngo tuve iwacu aho tuba ku mutumba w'imusanga tugenda urugendo rw'isaha zibiri tuzima tugiye gusenya turakena inkwi cyane washobora kuronka n'indi ukarara utariye cyangwa ukiri gutariye kukena inkwi uyu mukenyezi yaduhishutse ko kiretse urugendo baruhisha bagira n'izo nkwi mu kuzironka kora icitwa mpanguhe erega nivuga izo nta shamba ririho ry'ugenda kuzicamo mu ishyamba rya leta ntiwinjira ugenda kuzisaba usara nk'imukaratusi ku bateye numva kugira ngo baguhe mu butwaye nk'ibintu by'ibyo kurya ukaja kubasaba inkwi ku munsi wa gatandatu ufise nk'abana batatu canke bane baca baduga gusenya nk'inkwi zirosha nkaho ushobora kuronka nk'inkwi zikumaza nk'iyinga naho nyene ubarungikanye ivyo batwara ushobora kubaha nk'imyumbati canke urusenga canke ibijumbu wabironse bagenda batwaye bagaca bagenda kurondera inkwi canke abatwa babayo ukazana n'inkwi ukaba hirya twashobora gucana kuko ino mwe mwumva ko mufite izo ngorane z'ibiti muga ntimubitere wanyu kubera ari hato ikaratusi aho urima uteye ntusubira kuharima iyo karatusi ntibashobora kuyitera gereveriyo nazo zije vuba uteye rero naho nyine tuzihabona ku waruje uteye gereveriyo nayo uyiciye inaga iruhande iyo ava mu ikomine baja mu yindi kurondera inkwi hari n'abava mu ntara baja mu yindi kuzironderayo nko ku murenge bajya gusenya ibururi hari isoko bajya ahantu bita ku munini bagatwarayo ibintu bavuyeyo rero baca baca mu bitara by'ibiti bakazana inkwi ni ukuvuga ko bava mu ntara ya makamba bakajya gusenya ubururu yego abo muri make ni abantu baba bagiye gushora nk'amatomate ibitunguru bisobanura ko ushobora kugenda nk'ibiro bingahe wikoreye inkwi yashika kuri cumi ibirometero cumi kubera ubukene bw'inkwi hari abanyagihugu bamwe bamwe mu mitumba bashima guheba izo nkwi bagakoresha amakara mu gihe ibyo byari bimenyerewe mu bisagara twebwe mu ikomine ya kibago twamaze kubimenyera iyo inkwi zitabonetse turagura amakara ntibiraborohera gukoresha amakara ntibiba byoroshe kubera agugwa amahera ino natwe biragoye kuronka amahera umva twari twaramenyereye ko ukeneye inkwi uca wikubita mu ishyamba ugatoragura ugukena kw'inkwi ni ingaruka mbi z'ubukene bw'ibiti bwibonekeza mu ntara y'amakamba nk'uko bivugwa daniel ndayisaba arongoye ishyirahamwe ryitaho gukinga ibidukikije mu ntara y'amakamba buramatari w'intara y'amakamba gadi niyukuri aremeza ko ari ubukene bw'ibiti mu ntara arongoye ariko akavuga ko atari bwinshi cyane yabwira irya amerika ko muri iyo ntara ariko baragerageza gutorera inyisho kibazo mu kwijukira gutera ibiti aho amenyesha aho kuva umwaka w'ibihumbi cumi na gatandatu utangura mu ntara yose ya makamba hamaze gutunganywa amatuta amajana ibiri n'atanu azovamwo ibiti byimirije guterwa ikirere cyagenda neza imakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
kugira turamukanyisha urabura karaba aho ushyira hari amazi eee urambabara sine nakubonye
mbega mama wanjye nanjye bari kumbona ntize kaminuza mbega ibyo byo uvuga by'amakaminuza ni uti ntibiri nk'uko mbega ntuzi icyo mvuga dore sa rero ko utambwiye ko wahinduye amarira ofa ngo buhoro buhoro ntegera abatwumva ndakubwira abatwumva nicyo bituma nagukurikiye gushyira ngaha kuko nari nabaye yuko wagiye ofa ubwo hose uvuga si hamwe twari kumwe na profe bizoza
rero ni uko ukiri bato nuko uzi neza ibyo mwari mwose Eh, Ni sha, ibiki?
ntacyo mugabo warakoze kuntesha umwanya fofa reka kuvuga menshi kuko ibyo uri kuriyumvira si byo na gato bizoza nta kindi tuvugana atari iby'amashuri yanjye gusa ntacyo ugerageza kumpenda nta kamaro Oya, sindakubeshya.
kuko turi ngaha kuri karitsiye y'ikiganiro.
ndazi ko mumenya byinshi ariko hari n'aho mwumva ibihuha gusa ntakuri kurimwo sha hagira ukuri ukubwira kandi kandi bakunda n'umugabo ubundi abunabunwa n'uruhare umuntu n'uhagaze nyine
nari kugucira n'ubundi mugabo Mm.
ndawuretse oya nabone shaka uwuncire kuko ibyo uri kuranyiyumvira ko ni akarengane gusa nta kindi nta karengane karimo ujya mugabo bizoza turazi ko akunda abakobwa Mm.
kandi ngo n'abakobwa yigisha n'abagenzi dore gafofa kugira umenye ko ibyo ndakubwira ari byo ushaka ko nogira iki
utubwire iki Mm.
nagusaba ko mwakira raporo umunsi n'umwe Mm.
turi kumwe n'ujya mugabo bizoza
tewe aho have ujya profe niwe yandondera ikibanza cyo kudubura kandi yaranyemere ko azonkurikirana kugira sinzosubire kuyoberwa
dori Sa.
yehova ko inyuma tumara umunsi gitamara umwaka wowe wari wanyemeje ko wayikuye kubera ujya mu kuroko numva ko byakunaniye kubera ubwenge buke bwawe fofa fofa wowe ibyo ku mashuri ntabyuzi none umuntu agize ingorane mu kigwa kimwe ntuzi ko hari ibintu bya deliberasi
niho kwiyagugira kigoye gute
ubwo bose ushawe ntabyina sinabyo boswe uti ntakina kubera ko ujya mwicanye gute twashinyakaye gute
uhita ubwijanye kuko wagiye kuyiterebera akakorewe wishana no mu ruzizi nk'ujya mu nzu hirya gipfu bizotse Eh, ninde yakubwiye ko nagiwe kwideribera si wowe nyine kubyivugira ngo yaze kutugereza numva ko wagiye kubimusabanya umushinga ntakakwake reka tureke guhara ibyo ku ishuri ndumva ko utabyumva duhererase abana twe ntitujyamo ni abaporofe bonyine bajya hamwe bagaharira ku bana bagize ingorane zo kumenya
uremera rero ko wagize ingorane zo kumenya hewe fofana sinajya ku rusambo rero Eh.
turabonanye ndibandanirije
rindira ndakubwiye
yewe naruzanye sa
ikiwe sinirizamo ngira ngo ijambo ariko ga ndabona nta soni uvuga ijambo ubona abantu batarakwigwa banza urindire gatoyi bose babanze baronke icyo bashyira ku munwa nyako umukenke wanje waziye murundi mubona bimwe na nyine babwira yuko bajya abana mwatanye ngo ni bareke bareke ari wowe kubara byonona biminzoga abantu bareke bitonde n'ubu ntibamaze kuronka hari ikindi ushaka bareke bagire uko babibona bikazima bene urubanza babishimiye ndakumva ndakubwira ntusubire gucurika ibintu ku wowe ubimenyeye mbega urubanza ubaza ko rwegama umviriza ndakubwiye ubwa mbere bwega abo bana babuze ababyeyi babo Ah, ivyo hanyuma twabuze.
natwe twabuze kubera twabuze inshuti ishika none ibyo ncuritse ngaho ni ibintu
ibyo uvuga byose biracuritse kwumva rero ubwa mbere ibyega bajya abana babwire batangure rero bahaguke bashikirize ijambo ry'urubanza mbese wowe wabaye gute bavuga ijambo kandi wowe uri ngaho kandi uri se wabo kandi rero ndakubwiye ukavuga ijambo ritaroranye nica mva hasi Ritaroranye rimeze ndakuvugurutse gute?
uramenya ko wakenyezi ishaho twahawe ijambo he
ndakuzi kuri iyi sema wumvugurutse ndakuvuguruza nyine wavuga ibitaroranye uhirahira ubigire ndakubwire ho, urabe ingene ndakwereka wongera iki wewe ubu turi kumwe n'abantu ushaho barakumfasha hewe urabona bana bana bano bana bavye bangitse bakugize iki gandere bahase kuza kunyongera ntibabona ko ikirahuri cumye ikibazo akazinyina ndateba ntihaguruke nje kuzisuka ndakubwiye a- ahubwo haguruka uvuga ijambo utaraborerwa mama wanje mbona bakwiwe bose
shengera mukoraniye ngaha eh, tugire amahoro y'imana rugira byose Eh, nagomba ubwa mbere ndabashimire eh, kuko mwama mwadufashije mwadufashe mu mugongo eh, mu ngwane twama twaciyemwo eh, na cyane cyane mu kubura abantu si mwebwe gusa urupfu ntaho rutinjira uno munsi ni iwanyu bukeye n'ahandi
jewe rero ko abo bahisi bigiriye ngiye kugarama nonkwe Eh, izo mfuvyi mubonaho imbere yanyu zigiye kunja ku mutwe
ugiye kubikorera
oya oya ntimuhigime Eh, rujya rugo rwa mwene wacu ngiye kugwinjira ndera abana Eh, ntibaze bagwe ruswa nkiriho se wabo nyene Eh, eh, kubera ibyo mvo rero eh, nagira ngo nsabe abantu bose baba bafitiye ideni uyo mupfasoni nyakwigendera eh, baseruke barizane Eh, hanyuma mushire ko iyo mubira mwizaniye eh, abawuzanye mu mufuko eh, turabereka ukundi muwushikiriza tugire amahoro ijambo ni rwanyu
bantu mukoraniye ngaho jewe umuhisi yari umugenzi ukunda kumwikorako iyo mfise ingorane basha ntazi ko wamiwe reka kumudoga yadoge ku ijambo rero Mm.
yari yaranguranye amafaranga ibihumbi mirongo itanu kandi si make none ari menshi nayiwawe sa y'abana rero Akabuto bwako.
nari naje ndayibangikanije kugira singe ibisigi byabaye aside
tuyazana hano hano hano hano aha nyene hashira aha mpampereza mukaba wakigongwa n'indebere Ampereza.
mana yanje mbwira gidiyo nawe weyizeye aha murabona ko nikuye ko ideni mama wanyu yari yarampa ababiboye na jewe nabibonye Eh, nta wundi yari yarahaye ideni ko mbona nyakwigendera yagendana na benshi
rasha ibintu mbonaniye urya ni dorine afashe isuka ariko araharura ibyatsi pe ndagize mwiriwe papa
mwiriwe dori Yiri.
ibyo urimo n'ibiki gasha uno munsi wiriwe ngaha yego Eh.
nakubitiye ku ishuri gatoya hanyuma nca ndaza kora ibyo mba ndakora aha muhira Mm. ngo n'ibyo uri kurakora eh, ni nyoko yakubwiye ngo ubikore ariko papa nawe Eh.
ibi ni mama yarinda kuyimbwira simbona ko bikenewe za mpuzu zawe nazimeshe ariko hariho ishati itari ifise igifungo Eh.
nagize imana ndaronka ico bisa nca ndagitera
dori sa ubwo wowe uno munsi ntihari ikintu cyahindutse papa Mm.
ni ukuri hari icyahindutse kuko ndanezerewe rwose Mm. icyo kintu cyakunezere gushikaho wibwira gukora ibyo utahora ukora n'igihiga dori erega mutamu ko umuntu avyuka ameze uno munsi Eh.
siko avyuka ameze ejo ivyo vyose twavyiga no mw'ishure ko umuntu ataguma ameze uko yari ameze imisi yose hewe dori sa habasha ubwenge bukwanse buza mu nyuma wowe ugiye kumenya ibyo wize eh, bamaze kukwirukana jewe papa ntibanyirukanye Eh.
nzobandanya niga kimwe n'abandi sinakubwiye ko mvuye ku ishuri reka kumbesha none aya masaha ko abandi bakiriyo wowe wasohotse mangoki ni ukuri sinobesha banyirukanye papa Eh, ntiwumva ko bakwirukanye nk'uko bakwirukanye kuva kera o ico banyirukaniye si ikindi Eh.
ni uko nabuze ibikoresho vy'ishuri
dori sa uti wa- uti wabuze ibikoresho by'ishuri Eh.
yemwe ndizeye ko utabirondera kuri jewe none ga papa ntabirondeye kuri wewe Eh.
nobirondera kuri inde nkabibona wewe dorine ugafata ifuni ugarura ibyatsi ugafata impuzu zanje ukamesa ukanterera igifungo cyashitse haha emwe nabona ko atari bisanzwe we ntubifate nabi papa jewe ni ukuri binakoze uno munsi nzobandanya ndabi kandi n'ishure ntaryibagiye
dori Sa. gusa Eh, baca umugani mu kirundi Mm.
ngo umwana murizi ntakugwa intozi jewe ibyo umbwiye Mm.
nzobyemera ndabyibarije abarezi banyu umva rero mutama icyo ndakwankiye Ni iki?
uzajye gushire kubaza kandi ubona uko ngana ntibazocabona ko utanyize bagaca bamfata nabi mwana wanjye dorine Mm.
igiti ntikora mu jisho kabiri yego aho waduhenda u- uwari uzi ko tutazobimenya papa ageza ngaho Eh.
undi yishyuye ni ku neza yawe kuko aribyo nzobasubiza ari naheza amashuri rero niwiyumvira uheze umpayo mahera mbandanye niga naho atayumfise Mm.
jewe nzokwishikirira abarezi banyu ndababaze ko ivyo uvuga ari vyo hanyuma nke ndabaha isango ntarengwa yo kuyatanga basi jewe ko utanyizeye papa Eh.
urababaza mama wumvire ko atabizi kandi niwahora yitaba n'amanama Ah, no gatangaye urumva urwo ruyeri ni- ni- ni- niwe yaruguteguriye oya Hmm.
uvuga ngo Eh, dori Sa?
jewe amafaranga yose azogura ibikoresho by'ishure Mm.
nzoyaha abarezi eh, sinzosubira kuyaha wewe urayaba mugabo umenye papa eh.
nkaramuka ngize ingorane Mm.
bagasubira kumfata nabi nk'uko babigize mu mwaka uheze Eh.
uzomenye ko ari wowe uzoba wansuzuguje ahubwo Mm.
ibyo byose wivugisha Eh.
nkaramuka ndose ayo mafaranga Eh.
nkayatanga Mm.
nzokwama ku ishuri Mm.
mbaze cyane cyane ujya mwigisha bosiko Mm.
ambarire ko wiga cyangwa utiga nje menye ukuri aho ku
indaba mereza mwana wa mama irindi icupa asome waba ibikoresho wasabye byose ngo ndeke kunywa ngo ndajya gusoma urubanza ruhetse ngo byose Oya, ndabikurikije wabigerageje n'ukuri nusome mugabo wamwe wibuka ko inzoga ari nkura mu mubindi ndagukure mu bantu ndakuciritse ku tsima menye ko ubu ugiye kuronka amabanga menshi yo kubungabunga ingo zibiri ugiye uranywa inzoga nyinshi ntizobironkera umwanya Eh, wishinge kunywa gusa kizo hano zawe jewe ndiyitse turiyitse isi byo ndakwigishwa yego mama mereza rero iryo cupa cyane ndagiye urabona reka dusome ndebere kuko wabonye ko naje watatu nanyoye Mm.
aho rero
yira bukebuke ntaho rugiye ndiganye yaruzanye mwana wa mama kugira ngo wabone ko urubanza abantu bagwitabye bari isinzi basha kandi aha rero baduhaye ikimazi basha gifatika rero bihakumbarira ukubera mwene wanyu yarondeye abagenzi benshi sha ko yitabye imana umugore wiwe ruminata yagumye abakurikirana yego basha yego mwishwanje bari bararondeye abagenzi amafaranga angana kurya ikimazi gusa hatandi gitunga umuntu yashoboye erega nturabe gutyo ngo ni menshi ndebera ntiwabonye ko batanze ikintu bose babashize mu ikayi Mm.
aha ni deni ideni kubera ikari ideni Uwuzogira- akarubona yaguranye uwuzogira urubanza wese muri bajya batanze ikimazi Mm.
rwaba urw'ineza cyangwa urw'inabi Eh.
ehe mutegerezwa kumuserukako Eh,
utegerezwa kumuseruka ko nawe nk'uko yabikubwiye
ivyo ndabizi ndaruza Ntibakumbeshe.
uzogira urubanza nzomuganira ikibido c'ugwagwa ndamushire uzoca ushyiramo n'akanoti ntiwakaronka ubona bose iyo batuzana ibintu bindi y'urwagwa twari kuyinywa tukayima basha nzotuma ndaba agahene cora yego nukuri nanjye ndabaserukeko sha abahisi barundi nibigira amarembe basha bansigiye urugo rutomoye ruteye igomwe pe erega ndebere ubwo si rwawe ni urw'abana Si rwawe.
wewe uzobaseruka ko mu byawe yewe umenga ubwenge buracura mugabo rero ntishoboza yuko bihanuza abana hari icyo bavuze bakagufasha No, ayo ni ayawe jewe n'igenzi nyene nzofata urugo rwa mwene wacu uranyumva yego nije ndakuzi ehe ahubwo akira uca ufata inzira igusubitse iwanyu ndebe ayo mafaranga umpaye nayi uti nayiki Eh, nayo ndaguhaye ku kibazo cya muramukaza ayasigaye nzoraba icyo mba ndayakoza kugira ngo urugo rugume rumeze neza none ngaho mpaye angahe ati ndaguhaye agahe wowe ntuzi guharura erega uramenya ntawe ugiharemeye
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero turabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika umugoroba mwiza kuri wese kuri mwese naho muri hose